turashimira komandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mu duteze amatwi mwabonye bucya ni thomas kamirindi ubasuhuza kandi mbaha ikaze tudatinze duhere ku makuru hirya no hino ku isi twayateguriwe na diane nininazwe
tomase kamirindi urakoze kuduha akanya amakuru hirya no hino ku isi reka tuhere muri irani aho intagondwa zitira idini rya kisilamu ryigambye igitero caraye gihitanye abantu cumi na batanu muri ico gihugu ico gitero cagabwe ku musigiti witwa shaha sheraga uri mu gisagara ca shiraze ni umusigiti usengerwa ko ahanini n'abari mu bwoko bw'abashiyita amaze kumenyekana ko bakomerekeye muri ico gitero ni mirongo ine Uh, ibinyamakuru vyegukira leta muri ico gihugu bikaba vyavuze ko ari igitero c'iterabwoba babiri mu bakekwa kugaba ico gitero batawe muri yompi muri leta zunze ubumwe za amerika amerika itangaza ko kuva abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa mali bikoze kwa cangiro w'uburusiya mu vyo gucungera umutekano bari muri sosiyete yitwa wagner umutekano watosekaye cane muri ico gihugu icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu victoria nuland yabivuze akimara kuva mu rugendo yari amazemwo imisi mu karere ka sahel umutegetsi yagendeye na magi mu kiganiro cabereye ku buhinga bwa none yagize ati uko abacangiro b'uburusiya bari ku butaka bwa mali birabangamira ibikorwa vya amerika mu vyo gutuza intagondwa z'abajihadiste kuva abacangiro bagera ku butaka bwa mali ibitero vy'iterabwoba vyariyongereye muri ano mezi atandatu aheze ivyo bitero vyiyongereye kugera ku bice mirongo itatu kw'ijana abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa mali we yamara bemeza ko umutekano wateye imbere ugeranije n'uko vyari imbere bahindukiriye ku burusiya inyuma yo kwirukana abasirikare b'ubufaransa bemeza ko umukenyuro bahinduye wabafashije guhangana n'abajihadiste icegera c'umushikiranganji ajeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu victoria nuland avuga ko yabwiye abategetsi ba mali impungenge ya amerika ifise yo gukorana kwa mali n'abacangiro b'urusiya muri izo mpungenge harimo abacangiro b'urusiya botsa igitutu mali bayisaba kugabanya ingabo za onu ku butaka bwayo abatandukanye bakaba babagiriza guhohotera abasivile ba mali n'ibihugu bibanyi vya mali yavuze ko bitaberekwa ishami mpuzamakungu rihari na gateka ka zina muntu ya amnesty international ndigabisha ko intambara ishobora kongera gusubira kwaduka hagati y'impande zishamiranye muri etiyopiya ikaza ishushe amnesty international igabishije mu gihe ibiganiro vya mbere vy'amahoro bigamije guhagarika ingwano imaze imyaka ibiri hagati y'igisirikare ca leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigray iri mu buraruko bw'igihugu kuri no kane biza kwinjira mu munsi wavyo wa gatatu ibivugirwa muri ivyo biganiro biriko bibera muri Afrika y'Epfo bikaba bihagarikiwe n'umuryango umwe bwa Afrika vyagizwe ibanga rikomeye bike mu vy'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Moussa Faki amaze kuvuga harimwo ugushima inguvu z'abatandukanye mu kuvana mu nzira intambara no gutuma Ethiopia yerekeza mu nzira y'amahoro no kunywana nyako igisirikare ca leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigray iri mu buraruko bw'ico gihugu uh, batan, uh, murantuga igisirikare ca leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigray iri mu buraruko bw'ico gihugu bamaze uh, batana mu mitwe kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri urugamba rwongeye gushuha mu kwa munani inyuma yo kumara amezi atanu batanze agahengwe onu ikavuga ko uko kongera gutana mu mitwe kwatumye idashobora kubandanya gushira imfashanyo abanyagihugu bazikeneye abahuza muri ivyo biganiro barimwo uh, wahoze ari president wa Nigeria Obasanjo hamwe na Uhuru Kenyatta yahoze ari president wa Kenya Prezida w'Uburusiya Vladimir Putin yabonetse kumbonesha kure igihugu ciwe ariko adakurikira imyimenyerezo y'ingabo z'Uburusiya zikoresha ibirwanisho rohonyanganda birimwo ibifise ubumara bwa nucleaire ingabo zabonetse kuri televiziyo y'igihugu mu Burusiya ziri mu murwi ujeje kwivuna igihe cose hagabwe ibitero rohonyanganda ku butaka bw'ico gihugu muri iyo myimenyerezo mushikiranganje wo kwivuna abansi yaza aracishamwo agira amajambo atandukanye avuga yongera yerekana n'ibigwanisho uburusiya bufise birimwo ivya nucleaire bitererwa mu mazi indege z'ingwano ubwato bushobora gutera ibisasu vya misile n'ibindi imyimenyerezo hibaye mu gihe leta zunze ubumwe za amerika imaze iminsi igabisha ko uburusiya bushobora kugaba ibitero ruhonyanganda muri ukraine uburusiya nabwo mm, bukemeza ko ahubwo ari ukraine ifise umugambi wo kumijagura ibisasu ruhonyanganda ku butaka bwabwo hambavu ya amerika ibihugu vyo mu burengero birimwo ubwongereza vyamira kure ivyo vyagirije vy'uburusiya ishamwe ryo kwivuna umwasi hamwe na hagati y'ibihugu vyo mu burengero nato mu mpfunyapfunyo ribitishije ku munyamabanga waryo ryagabishije uburusiya rivuga ko buriko bwitoza utunyoni mu migambi mibi bufitiye igihugu ca ukraine Prezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden yaraye yakiriye prezida wa Israel Isaac Herzog mu mubonano wabereye ku kirimba uh, ciwe ngahe Washington DC muri uwo mubonano rero abo bategetsi bayaze ku bibazo bitandukanye birimo iby'umutekano mu makungu ibibazo biraba irani n'ingene israel yogira uruhara ruboneka mu karere k'ibihugu by'abarabu joe biden yabwiye isaac herzog ko amerika izokwama ifasha ico gihugu igihe cose bizoba ngombwa herzog nawe imbere y'abamenyeshamakuru amwisha ko ubucuti bwa israel na amerika na ntaryo buzokwama bwafashije ivyo bihugu kurengera ibishobora kubitandukanya gutandukanya mu vya politike canke mu yindi myumvire itandukanye mu ntango z'uku kwezi kwa cumi amerika yaragize uruhara mu kugerageza kumvikanisha israel na libani ku matati ivyo bihugu vyarimwo mu gihe vyitezwe ko uno munsi ku wa kane hashobora kuboneka amasezerano aza aherekeza ku kumvikana biden yashimiye herzog amubwira ko yabigizemwo uruhara n'ubutwari bwinshi cane ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya tubandaniza mu karere k'iyaga bigari
diane ninazwe urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe aha mu burundi abagabo bakora imyuga mu murwa mukuru w'intara ya kayanza barahamagarira bagenzi babo kuyigisha n'abagore babo umukenyezi wa kera nivyo yari umukenyezi bavuga ngo ni wo mu kigo ariko uno munsi umukenyezi w'uno munsi arabona by'ukuri ko nawe ari kirumara mu iterambere ry'igihugu mu iterambere ry'umuryango mu iterambere ry'ukibano kandi bakabikora neza Justine Komeza Dusabe ni umwe mu bajyanama ba buramatari b'intara ya Kayanza Kongo n'u Rwanda bo barakitana ba mwana ku kibazo cya M23 naho mushiki w'umwami w'ubwongereza n'umugabo we baraye basuye inkambi y'impunzi y'abanyamahanga ya Nakivale muri Uganda amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane mwijya kure M23 irarega ingabo z'igihugu za Kongo FARDC ibyaha by'intambara naho Kongo n'u Rwanda bo barakitana ba mwana ku kibazo cy'izi nyeshyamba zirwanira mu ntara ya Kivu ya ruguru umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Themistocles Mutijima aratugezaho uko byifashe kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo leta y'u rwanda yari yasohoye itangazo ishinja repubulika ya demokarasi ya kongo kurenga ku by'icyo gihugu gituranye cyemeye byo gukemura ibibazo by'umutekano muke binyuze mu nzira y'ibiganiro na diporomasi kikaba cyarahisemo gukoresha ingufu za gisirikare muri iryo tangazo kandi u Rwanda rwashinjaga igisirikare cya Kongo FARDC gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo n'uwa FDLR u Rwanda rwakunze gushinja kurugabaho ibitero runavuga ko ugizwe n'abahunze bakoze jenoside mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane u Rwanda ruvuga ko kongera kubura ibitero ku mutwe wa M makumyabiri na gatatu kw'igisirikare cya Kongo biciye ukubiri n'uburyo bwari bwemeranyijweho ku rwego rw'akarere mu gukemura ibibazo burimo n'inzira z'ibiganiro by'i Nairobi muri Kenya n'i Rwanda muri Angola muri iri tangazo kandi leta y'u Rwanda yavuze ko amagambo ahembera urwango rushingiye ku bwoko n'ikoreshwa ry'imbunda ziremereye igisirikare cya Kongo kirasa mu duce two ku mipaka icyo gihugu gihana n'u Rwanda hamwe n'ibirego rushinjwa bidafite ishingiro bidakwiye kwihanganirwa mu gusoza u rwanda ruvuga ko nubwo rukomeje gushotorwa n'abategetsi ba kongo n'igisirikare cyayo ariko rwongera gushimangira gutanga umusanzu warwo mu gukemura ibibazo by'umutekano binyuze mu nzira y'ibiganiro hashingiwe ku byemeranyijweho ku rwego rw'akarere nyamara ko rutazahwema kwamagana gukomeza guhindurwa igitambo rutwererwa ibibazo bwite bya kongo ubwayo kuri uyu wa kabiri mu gusubiza kuri ibi leta ya kongo nayo binyuze mu biro by'umuvugizi wayo akaba na minisitiri w'itumanaho bwana patrick muyaya katembwe yasohoye itangazo ryamagana icyo yise imvugo zuje uburyarya z'u rwanda n'ibikorwa by'igisirikare cyarwo ku butaka bwa kongo muri iryo tangazo leta ya kongo ifata ibyatangajwe n'u rwanda nk'ikindi gihamya cy'uko rwiyemerera ko ari rwo rushyigikira m makumyabiri na gatatu itangazo riti wakwiyumvisha ute ko leta y'amahanga ivugira umutwe w'iterabwoba ukorera mu kindi gihugu leta ya kongo ikavuga ko itiyumvisha uburyo igisirikare cy'igihugu cyakwangirwa kuzuza inshingano gihabwa n'itegeko nshinga zo kurinda abaturage bacyo n'inzego z'igihugu ibyihebe bigenzwa no kubiba urupfu n'ukwiheba mu baturage kongo iravuga ko imyitwarire y'u rwanda na perezida warwo paul kagame mu kibazo cya m makumyabiri na gatatu igaragaza mu buryo buhagije gahunda yarwo yo gukomeza kwivanga mu bibazo bwite bya kongo rugamije ko mu burasirazuba bw'iki gihugu haguma icyuka cy'ubwoba mu rukomeza ubusahuzi bwamenyekanye hose ku ruhando mpuzamahanga leta ya kongo kandi irashinja u rwanda kugaragaza imyitwarire ivuguruza ibyo rwiyemeje mu biganiro by'amahoro bitandukanye kuva ku by'i nairobi i rwanda ndetse no mu nama bakuru b'ibihugu bya kongo n'u rwanda bagiranye na perezida w'ubufaransa emmanuel macron i new york muri leta zunze ubumwe za amerika aho hose kongo ikavuga ko impande zirebwa n'ikibazo ziyemeje kurandura imitwe yose yitwaje intwaro harimo na m makumyabiri na gatatu repubulika ya demokarasi ya kongo muri iri tangazo inahakana ibyishinjwa n'u rwanda byo kubiba inzangano zishingiye ku bwoko ku bw'iki gihugu ibyo ni ibinyoma bikwirakwizwa n'u rwanda hagamijwe gucamo ibice abaturage ba kongo ku bindi umuvugizi wa leta ya kongo yagarutseho kandi yashinje m makumyabiri na gatatu kwiyitirira kurinda abaturage nyamara ahubwo abaturage benshi barahunze uwo mutwe abandi bakicwa bunyamaswa bwana patrick muyaya katembwe umuvugizi wa leta ya kongo asoza iri tangazo avuga ko igihugu cye cyongeye gushimangira ubushake bwacyo mu kubaha ibikubiye mu nzira zose z'ibiganiro by'amahoro ariko kandi gitsimbaraye ku guhagarika ibyaha n'ibikorwa by'iterabwoba birimo gukorwa n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu ushyigikiwe n'u rwanda nyamara umutwe wa m makumyabiri na gatatu nawo mu ibaruwa wandikiye umukuru w'akanama ka loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu ijwi rya amerika ifitiye kopi urashinja igisirikare cya leta ya kongo frdc ibikorwa by'ubwicanyi ku baturage b'abasivili no kurenga ku mahame mpuzamahanga agenga intambara muri iyi baruwa hararondorwamo ahantu hatandukanye ho muri rucuru mu ntara ya kivu ya ruguru igisirikare cya kongo cyakoresheje ibibunda biremereye mu kurasa ku basivili mu ntambara yamaze iminsi itanu hagati y'itariki ya makumyabiri n'iya makumyabiri n'enye y'uku kwezi kwa cumi umutwe wa m makumyabiri na gatatu kandi uranarondora amwe mu mazina y'abantu baba barahitanywe n'ibyo bisasu ndetse ukavuga ko bimwe byanaguye hakurya y'umupaka mu gihugu gituranyi cya uganda muri iyi baruwa m makumyabiri na gatatu irashinja igisirikare cya kongo kwifatikanya n'umutwe wa fdrr hamwe n'indi mitwe yitwaje intwaro mu kugaba ibitero ku baturage b'abasivile uretse kugaba ibitero ku basivili m makumyabiri na gatatu iranashinja igisirikare cya leta gufunga inzira yari yagenewe kunyuzwamo ubufasha bw'ibikorwa by'ubutabazi M makumyabiri na gatatu ikaba yasabye umukuru w'akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu gukora iperereza ryihariye kuri ibyo byaha byose byo mu ntambara birimo gukorwa n'igisirikare cya leta ku baturage cyakabaye kirinda intambara ishyamiranyije umutwe wa M makumyabiri na gatatu uvuga ko uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda yongeye kubura kuva mu mpera z'icyumweru gishize nyuma y'agahenge k'ibyumweru bike nta mirwano hashize amezi atatu umutwe wa m makumyabiri na gatatu ugenzura umujyi wa bunagana wo ku mupaka kongo ihana na uganda n'uduce tundi tuwegereye muri teritwari ya rucuru imirwano y'ubuye mu gihe hari hamaze imyigaragambyo y'abaturage hirya no hino mu ntara za kivu ya ruguru n'iy'epfo basaba ko bunagana yabohozwa ikavanwa mu maboko y'izo nyeshyamba
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short wave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kirof ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kirof ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na bitanu na kirof ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mushiki w'umwami w'ubwongereza umuganwakazi anne ari kumwe n'umugabo we ejo yasuye inkambi y'impunzi z'abanyamahanga inakivale muri uganda yahatangarije ku mugaragaro banki y'impunzi ni inkuru ya ignatius bahizi umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri uganda umuganwakazi anne n'umugabo we bari mu ruzinduko rw'iminsi ine mu gihugu aho barimo gusura ibikorwa bitandukanye biterwa inkunga n'umuryango usanzwe utabara imbabare muri uganda bimwe muri ibyo bikorwa biri mu nkambi z'impunzi zitandukanye mu gihugu Anna ni umwe mu bana ba nyakwigendera umwamikazi Elizabeth wa kabiri ni nawe mukobwa wenyine umwamikazi yabyaye komiseri ushinzwe impunzi bwana Douglas Asimwe yatangarijwe rya Amerika ko uyu muganwakazi Anna n'umugabo we Tim Lawrence batangije ku mugaragaro banki izwi nka Opportunity itanga inguzanyo ku mpunzi ikanaziha amahugurwa ajanye n'ubucuruzi iyi banki iri mu yandi mashyirahamwe ku isi umuganwakazi ana ayoboye ati inkunga yishyigikira imishinga itandukanye nko gufasha abana b'impunzi batishoboye iyo ni imwe mu mishinga yaje gusura yatangije kandi ku mugaragaro banki yitwa opportunite yashinzwe mu nkambi kuva mu wa bibiri na cumi n'icyenda mu rwego rwo gushyigikira impunzi mu iterambere iyi banki isanzwe ifasha impunzi ibaha inguzanyo no kubafasha kuzigama amafaranga yabo kandi ikanabaha amahugurwa ku bijyanye no kumenya imari ijwi rya amerika ryabajije umwe mu mpunzi hina kivare icyo iyi banki ibamariye mu iterambere ryabo opportunity bank iguriza abantu bafite ibyo bacuruza cyangwa badandaza kandi bakaza kubagenzura bakareba niba batazashobora kwambura batazashobora kunyaga bakabaha amafaranga bakurikije ibyo bakora bakagenda bishyura buri kwezi buri kwezi bagenda bishyura amafaranga ariko bishyura amafaranga abiri ku ijana mvuga guhaye ijana ubishyura ijana n'abiri ariko kandi opportunity bank iri ahantu hitwa base camp gusa rubondo naho barayikeneye juru naho barayikeneye kugira ngo ibikorwa byayo bigere ku bantu bose nk'uko byatangajwe na komiseri kwakira abashyitsi nk'aba muri iki gihe igihugu kirimo guhangana n'ikibazo cy'impunzi zirimo guhunga muri iyi minsi ziturutse muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bigaragaza ubushake bw'isi bwo gushakira umuti ikibazo cy'impunzi icyakora zimwe mu mpunzi zo muri nakivare ntizigeze zimenya ko zari zifite umushyitsi ukomeye nk'uwo kandi ntizemererwa kumubona no kuganira nawe izinduko wa nakivare bavuze ngo ni umukobwa w'umwamikazi ngo yaje gusura inkambi ariko nyine nta makuru yabyo tuzi cyane ikidasanzwe nyine nuko mbona abasirikare bose bahazengurutse bagiye mu naseri nta kintu iravuga kugeza iyi saha sinzi nimba baza kutubwira yagiye yataje ariko byari kuba byiza abonanye n'impunzi bakamubwira ibibazo bihari aho ko impunzi babyakiriye bari bateze yuko bashobora kubona umushyitsi bakavugana nawe ariko ntabwo yigeze babasha kuvugana nawe baje basura mu kigo cya un bavugana n'abakuru arongera avamo asura kuri opportunity bank arongera avamo afata isafari asubirayo ariko nta muntu yigeze ivugana nawe n'abagerageje kuvugana nawe ntabwo yigeze bamubona ko abasirikare bari bahari n'abapolisi nta muntu wemerewe ngo bavugane nawe ubu uganda irimo kwakira impunzi nshya ziva muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ziyongera ku zindi zirenga ibihumbi magana ane nazo z'abanyekongo zisanzwe ziba muri uganda nk'uko ubutegetsi bubivuga umuryango wita ku mpunzi HCR uvuga ko kuri ubu Uganda imaze kwakira impunzi zirenga ibihumbi cumi na bitandatu mu minsi itanu ishize bambukira ku mupaka wa Bunagana uyu muganwakazi ukomoka mu bwami bw'ubwongereza kuri uyu wa kane arasura indi nkambi y'impunzi ya cyangwari mu burengerazuba bw'igihugu aho naho azasoma ibikorwa bijanye no gufasha abana b'impunzi ndetse n'ikibazo rusange cy'impunzi nk'uko gahunda ye ibivuga yagombaga gusura ishuri ry'abana batabona riri ahitwa mukono hafi ya kampala icyakora ishuri ryagize impanuka y'umuriro mu ijoro ryo kuwa mbere wahitanye abana cumi n'umwe kugeza ubu ntibiramenyekana niba azakomeza kurisura ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda nshuti zacu iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri yutube instagaramu na fesibuke voa radiyo yacu noneho tujye mu burundi abagabo bakora imyuga mu murwa mukuru w'intara ya kayanza baragira inama bagenzi babo kwigisha imyuga abagore babo kugira ngo nabo bashobore kugira uruhare mu iterambere ry'ingo ni inkuru ya radiyo ijwi ry'amerika yifashishije abakunzi bayo mu burundi turayisomerwa na thierry ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda Juvenal Ndayishimiye ni umwe mu bagabo biyungunganya ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza aho ahakorera umwuga wo gusanasana ibirato haraheze imyaka irenga cumi n'itanu nk'uko yabibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika muri kino gihe uwo mugabo w'imyaka mirongo itatu n'itanu nacikurana uwo mwuga yarawigishije umukenyezi wiwe ego aka kazi umugore nyine nakamwigishije abona ko ari ingirakamaro cyane baragishona kabisa akakigira neza nanjye nkaba ndabyishimiye n'umukiriya yaza ntabikenugweho uko ari we yagikoze cyose yafunze ariko aragitunganya nyine nahejeje kugira nawe akagira ibyo amarirako Izere Konsiri uwo mukenyezi yigishijwe umwuga wo gushona ibirato afite ibyishimo kubasahiriza mu iterambere ry'urugo abakunzi b'ijwi rya Amerika bamusanze aho akorera uwo mwuga mu gahema kari hafi y'ivuriro ritoyi rya Kayanza uyu mwuga bwara ndawumenye nabaye wigishwe n'umutama wanje aranyigisha buke buke ibyo ntaramenya n'ubutwo nzi nyine guhendahenda ariko nibyo ntaramenya ndashaka kuzobimenya kugira nanje ntere imbere byo ndamufasha buke buke we mwashizemo ishaka kugira ndabikunde nyene ndabishona kudashizemo ishaka ntiwobishobora nyene ucuba wamunega uguma wicare muhira ata kintu uriko urakora abakenyezi benshi b'abarundikazi bafise mu mitwe ko hari akazi kagenewe abagabo bonyene ababanyi bayizere konsiri bavuga ko batangarira akazi uwo mukenyezi akora wenyene mu bagabo isinzi ku mugwa mukuru w'iyo ntara iri mu buraruko bw'uburundi twabibonye neza kuko usanze ari we ahari aragushonera ikirata amukamuha amafaranga eh arabishoboye babiri basize hamwe urugo ruratera imbere umukenyezi arashoboye na jewe yarasoneye kambambiri kandi abitse neza abitse nk'umuntu w'umugabo kandi ni akazi keza kweri urumva iyo atonze ku kazi n'umugabo urumva burakura rasi Izere Konsiri na Juvenal Ndayishimiye ubu bose bakora umwuga wo gushona ibirato baribeshejeho mu muryango batarinze kuzera inze bafise akamo batera abubakanye icyo nabahana ni uko bakura amaboko mu mpuzu aho bakajya kurondera ari nk'ufise agatakarandanga nk'utuvoka akabarishe ku ibarabara kugira ngo nawe nk'iryajana ry'umunyu cyangwa iry'utuboga nicyo nabahamagarira abo bagabo twubahanura yuko icyo gihe basa kwigisha abakenyezi babo kumenya ubumenyi nabo basanzwe bafise kuko atanabahorana iyo umukenyezi umusigiye nk'umwuga kugira nawe abeho adahangayitse cyane n'ubwo batakubona umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kayanza ajejwe iby'ubutunzi ashima intambwe abakenyezi bo muri iyo ntara bageze ko mu kwikenura Justine komeza dusabe avuga ko mu ntwaro bashima ingene umukenyezi w'uyu munsi ariko akura amaboko mu mpuzu umukenyezi wa kera nibyo yari umukenyezi bavuga ngo ni uwo mu kigo ariko uno munsi umukenyezi w'uno munsi arabona by'ukuri ko nawe ari kirumara mu iterambere ry'igihugu mu iterambere ry'umuryango mu iterambere ry'ukibano kandi bakabikora neza abakenyezi b'uno munsi barashobora gutunganya iby'amashyirahamwe bonyene bakitunganiriza n'abagabo batarimo nicyo gituma rero tubatera intege ahubwo kugira ngo babandanye na Sereni Ndayisaba arongoye ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango mu Kayanza atera intege abakenyezi kugira ngo bijukire ibikorwa byo kwiteza imbere kuri telefone asigura ko ivyo vyotuma abo bakenyezi bahabwa ijambo n'abo bubakanye eka mbere n'amabi bakorerwa mu ngo yogabanuka nk'uko arangiza bivuga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika tuve mu burundi tujye muri tanzania leta yaho irashakisha amafaranga yo gukomeza umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi bari mu nkambi za nduta na nyarugusu bo bavuga ko badataha ku bushake bwabo ibindi tubibaze james jovin umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania
umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cya tanzania hamadi yusufu masauni mu nama ya mirongo irindwi na gatatu iheruka kubera i geneva mu busuwisi yasabye ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi hcr amafaranga yo kubandanya umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za nduta na nyarugusu gusa amafaranga akenewe muri icyo gikorwa cyo gutahukana ababyishakiye yashyizwe ku mugaragaro muri iyo nama yari iyobowe n'umutegetsi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe onu ryita ku mpunzi ku isi hcr filipo grand minisitiri masauni yasiguye ko kuva perezida w'uburundi evariste ndayishimiye agiye ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri amahoro yaragarutse ari nayo mpamvu umugambi wo gutahukana impunzi utegerezwa kubandanya minsi yose gusa zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta cyo kimwe na nyarugusu zisanga uwo mugambi wo gutahukana ababyishakiye udakurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi kiretse benshi baraburabuzwa kugira batahe n'aho icyo bahunze kitarakemuka baduhumiriza gusubira mu gihugu mwavuyemo natwe n'igihugu cyacu cy'u Burundi cyarononekaye nk'uko kwanje n'abandi bose bisubiye ku byuba ntituzokwiruka n'imiryango yacu igacihoneramo kwa kweli himiriza mugabo ku bwabo batohunguka dukatamwo bagiye kujya mu burundi agatwahunze biga ibitandukanye mugaha hoho yuwe ntiyadufasha yofuma itugumiza cyangwa twitwunguruza katora umugambi yonyene ikoresha aho twishimiye twashima yuko ngaha botureka natwe tugaturira kuko iyo twavuye si heza naho hoba heza bamwe bafise ibibazo vyinshi bibagoye aha twari twiyumvire yuko boduha natwe ubwicaro kuko aho twirukiye si vuba nk'icyambere baravuga yuko twohunguka ku bushake mugabo bo bakaduhimiriza ngo duhunguke duhunguke twamaze twiyandikishe ku bwinshi ni uko baduhimiriza amengo n'ingufu zirimo none wumva ahatari kutwirukana bobo mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya ahandi kubw'iyo mpamvu izo mpunzi zisaba leta ya tanzania na aseri gukurikiza amategeko mpuzamahanga makungu agenga impunzi mu gutahukana ababyishakiye mu gihe abandi basanga icyo bahunze kitarakemuka kugira nabo biyumvire gutaha umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyene mu bugwaneza ata mpaka zirimo icyo nicyo dusaba kwirukanwa ukagenda mengo n'ingufu ziriko nta kamaro ivyo nivyo dusaba katureka tukagenda ku butungane ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu nitwe rero asaba nk'aho twoba nk'aho ngeze n'abandi bose boturabira akantu twicaramo ari aha ari n'ahandi naho batadutwara hiyo hanze dataheje mu bindi bihugu bakaturabira ahantu nyine batuzigamira twicaraho tukaguma tukigumira aho nyene bakaza badufashiriza aho turi nicyo twasabwa babonye bikwiye bidakwiye naho tuzogenda iyo twavuye nta ngora uko ruteye twiruka tujabuka amazi ukuntu ruteye tujabuka twararambiwe twebwe icyo twosaba cyane cyane twobanza guhera ku kwaha yuweni nikorera mu bihugu byose niwo muco w'ijisho ry'impunzi yovugana na leta y'u Burundi n'ibyo byiyumviro nawe simvuga mu ruhande rumwe ngira mvugire mu mpande zose badufate nk'uko turabavuka gihugu twavutse mu gihugu cy'u Burundi turahunga nk'uko abandi bose impunzi zose zihunga batwakire neza bongere batwongereza agafashanyo karodufasha tukamara iminsi dufashwa bongere baduhe n'imiti nk'uko twavugwa twongere tuvugwe nka kurya naho twavugwa naho umugambi wo gutahukana ababyishakiye ubandanya ariko ibitigiri by'abatahuka ku bushake byaragabanutse ku rugero runini muri iki gihe bivanye n'uko benshi basanga icyo bahunze kitarakemuka mu bitigiri dukura aseri mu ndwi harataha abarenga gato mirongo umunani n'indwi mu gihe hambere aho hahora hataha abarenga majana ane na mirongo itanu kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika nshuti banywanye muduteze amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane rwose ko ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika saa kumi turaba turi kumwe nanone mu kiganiro cyanyu murisanga mbararikiye kandi n'ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa saba maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama